muracyumva radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni eugenia mukankuzi wongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri uyu mwanya radiyo ijwi ry'amerika hivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kuri interinete mudusange kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mu burundi polisi yataye muri yombi abantu batandatu ishinja kwica umurundikazi w'umubirigikazi nta kiruta imana ejeni mu kwezi kwa cumi n'abiri gushize i bujumbura
icyaha nka kiriya iyo gikozwe kigakorerwa mbere n'umunyamahanga bitanga isura mbi igihugu aba rero bakoze kino gikorwa turabashimiye cyane tunabatera intege tubasaba ko no ku bindi byaha biba bikoretse nk'uku bokora amatohoza gutya nyine gihinga ku buryo inkozi z'ikibi ziteza zigafatwa zigashyikirizwa ubutungane uyu ni Pierre nkurikiye umuvugizi wa minisiteri y'umutekano y'u Burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo imvugo zibiba urwango ziteye inkeke intambara uburusiya bwagabye kuri ukraine yujuje iminsi ijana amakuru arambuye ni mu kanya gato ntimujye kure amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere mu burusiya intambara uburusiya bwagabye kuri ukraine yujuje iminsi ijana kuri uyu wa gatanu perezida wa ukraine volodimir zelenski yatangaje ko igihugu cye kizayitsinda uko byagenda kose inkuru mugezweho na fideli nyungabo yabitangaje mu gihe inteko z'uburusiya zibandanya gukora ibitero bikomeye mu ntara ya donbas iri mu buseruko bw'igihugu ciwe abantu ibihumbi n'ibihumbi baramaze kwicwa abandi miliyoni n'imiliyoni barahunze mu gihe ibisagara byasenyuwe kuva perezida w'uburusiya vladimir putin ahereye amategeko inteko z'igihugu ciwe yo kwinjira muri ukraine ku itariki mirongo ibiri na kane y'ukwezi kwa kabiri kuva ico gihe uburusiya bumaze gufata ica gatanu c'ubutaka bwa ukraine ivyo vyongereje inshuro zitatu ku butaka bwari bwigaruriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane igihe bwafata intara ya Crimea n'ibice vya Donbas. Yamara mu butumwa yashikirije uno munsi wa gatanu hakoreshejwe video perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko Uburusiya butazotsinda ingwano, amenyesha ko inteko n'abanyagihugu ba Ukraine berekanye ubutwari bwabo mu kugwanira igihugu cabo mu kiringo c'iminsi ijana. Umuvugizi w'ibiro vya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yabwiye abamenyeshamakuru ko igihugu ciwe kimaze kugera ku ntambwe ziboneka mu ngwano yabwo muri Ukraine. Muri ico gihe ingwano irabandanya mu gice co hagati mu gisagara ca Severodonetsk. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko inteko z'Uburusiya zibandanya kurasa amabombe ku nyubako z'igisivile no ku nteko z'igihugu ciwe. Buramatari w'intara ya Lugansk iri mu buseruko bwa Ukraine Sergi Gaide avuga ko mu minsi ijana ingwano imaze inteko z'Uburusiya zasenye ibintu byose birimwo ibitaro, amashuri n'amabarabara. Yamara yabandanije avuga ko batazocika inkokora mu rugamba barimwo.
Hagati aho perezida wa senegali Macky Sall uyoboye umuryango w'ubumwe bwa afurika muri iki gihe yabonanye na mugenzi we w'uburusiya Vladimir Putin mu mujyi wa Sochi uri mu majyepfo y'igihugu baganiriye ku bibazo by'ibiribwa n'intambara yo muri Ukraine yateye muri Afurika leta y'Uburusiya ivuga ko nta ruhare ibifitemo nanone Fide Niyongabo Perezida Putin yababwiye ko ataruhara Uburusiya bufise mu bibazo vyerekeye ibifungurwa bitera vyongera biriko bigira ingaruka ku mugabane wa Afrika. Uburusiya butangaza ko kuba ibifungurwa n'ibindi bidandazwa bidashobora gusohoka ibivuko vyatewe n'amabombe ategwa abantu bitamine areremba mu mazi ari hafi y'ibivuko vyo muri Ukraine. Harimwo kandi n'ibihano ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyafatiye igihugu ciwe vyagize ingaruka ku ntete n'ibitabizo gishorera hanze. Ibihugu vyo muri Afrika birageramiwe bikomeye n'ibibazo vy'ibifungo ifungurwa byatumye ibiciro vy'intete amavuta yo guteka ibitoro n'ibitabizo biduga bikomeye cyane uburusiya na Ukraine vyimbura ica gatatu c'ingano ku isi mu gihe uburusiya aribwo bushorera hanze ibitabizo vyinshi kurusha ibindi bihugu ico gihugu catangaje ko citeguriye kurekurira ubwato butwaye ibifungurwa kuva muri Ukraine hamwe ibihano ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyagifatiye vyovanwaho abategetsi ba Ukraine bamiriye kure ico ciyumviro mu ijambo ryo kugurura inama yagiranye n'abategetsi b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika uno munsi wa gatanu yavuze muri rusangi ku cifuzo ciwe co gukomeza imigenderanire n'umugabane wa Afurika
amakuru ya hirya no hino ku isi tuyakomereze mu budage aho gari ya moshe yataye umuhanda wayo irahirima abantu batatu muri bo muri abo yari itwaye bapfuye fidel niyo ngabo nanone abahinkuru igipolisi catangaje iyo nkuru no musi wa gatanu kivuga ko igikorwa co gutabara cariko kiraba iyo tereni yarivuye mu gisagara ca Garmisch Partenkirchen ija mu gisagara ca Munich igihe iyo sanganya yaba igice c'ibarabara hagati y'igisagara ca Munich na Garmisch Partenkirchen caciye cugagwa Garmisch Partenkirchen ni igisagara kiri mu mitumba kigendegwa cane n'abantu baba barondera kwinezereza ico gisagara n'izindi ntara ziri mu micungararo yacu vyiteguriye kwakira inama y'abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vy'ubutunzi mu mpera z'uku kwezi hagati y'itariki mirongo ibiri na zitandatu n'itariki mirongo ibiri n'umunani y'ukwezi kwa gatandatu abakuru b'ibihugu n'amareta b'ivyo bihugu harimwo na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden bazohurira mu gisagara ca scols elmau hafi y'ibirometero cumi na kimwe umuntu avuye mu gisagara ca garmish partenkirchen abapolisi n'abasirikare bararungitswe muri ico gice kugira bacungere umutekano imbere y'uko iyo nama iba bafashije mu gikorwa co gutabara abageramiwe n'impanuka y'itereni y'uno musi wa gatanu impanuka y'itereni iheruka kuba mu gihugu c'ubudagi yabaye kw'itariki cumi na zine z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umuntu umwe yarapfuye abandi cumi na bane barakomereka igihe amatereni abiri yasekana hafi y'igisagara ca munich
arakoze mugenzi wacu fide niyo ngabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi atugejejeho mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika tubibutsa ariko ko mwadusanga no kuri youtube na facebook kuri voa radiyo yacu mu burundi polisi yataye muri yombi abantu batandatu ishinja kwica umurundikazi w'umubirigikazi ntakirutimana eugenie wahotorewe muri hoteli i bujumbura mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirikaneza abo bagabo batandatu bose igipolisi c'uburundi kivuga ko bateguriye hamwe icaha co kwica kimenyesha ko babiri binjiye mu cumba umukenyezi yaryamamwo baramuboha imbere y'ukuniga eugenie ntakirutimana babiri muri bo baturuka muri komine ya rango mu ntara y'akayanza mu buraruko bw'uburundi igipolisi gitangaza ko umwe muri abo baturuka muri rango yahoze ari umurwanyi w'umuhari w'abagwanyi fnl umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano mu burundi yemeza ko intumbero ya mbere nyamukuru kutari ukwica ahubwo kwari gusahura amafaranga nyene kwicwa umukenyezi w'umurundikazi yanafise ubwenegihugu bw'ububirigikazi aho yari asanzwe aba Senkurikiye asigura ko amatohoza yashoboje inzego z'umutekano gufata abo bantu yakozwe ahanini ku wundi murwi w'abantu bahora biba bakoresheje uruyeri canke babanje kunyuruza abantu abo barimwo abasirikare n'abapolisi bakaba bahagaritswe mu minsi iheze Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi yabwiye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ivy'uwo mukenyezi yishwe yibwe bigizwe ahanini n'amafaranga y'abanyaburaya euro amafaranga y'amarundi ashika ku bihumbi amajana atanu inoti zitanu z'amafaranga y'amaero zijana ijana baramutwara inoti cumi n'indwi z'amafaranga mirongo itanu y'amaero baramutwara kandi n'inoti cumi na zibiri z'amaero za mirongo ibiri ibiri iteranije yose hamwe amaero urabona yuko ari igihumbi n'amajana atanu na mirongo icenda baciye bamutwara kandi na pasiporo n'agasakoshi karimwo ayo mafaranga ivyo ngo bahavuye baturira mu nyuma yashimiye abakoze amatohoza n'abatanze amakuru bose kubwiwe icaha nk'iki iyo gikozwe na cane cane kigakorerwa umunyamahanga akizana isura mbi rwose ku gihugu icaha nka kiriya iyo gikozwe kigakorerwa mbere n'umunyamahanga bitanga isura mbi mu gihugu aba rero bakoze kino gikorwa turabashimiye cane tunabatera intege tubasaba ko no ku bindi vyaha biba bikoretse nk'uku bokora amatohoza gutya nyene gihinga ku buryo inkozi z'ikibi ziteza zigafatwa zigashikirizwa ubutungane abibaza yuko inzego zishobora gutohoza ngaha amatohoza zidashobora kuyakora neza tubamenyesha yuko koko ari inzego zishobora gukora neza amatohoza hari n'abagiye bivugira ngo bazohava barungika ngo izindi nzego ngo zize gukora kuri iyi dosiye ngo zitohoze babonye ivyo duhejeje kubereka vyavuye mu matohoza nta wose urakubivuga umupfasoni yogeni ntakirutimana yiciwe mu cumba c'ihoteri mu buraruko bw'igisagara gikuru c'ubutunzi bujumbura hari kuwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze igipolisi kimenyesha ko iruhande yo kuramutsa umuryango no gutunganya ibindi bintu bijanye n'inshuti abaryango n'abagenzi yari yagiye mu burundi kandi kuja gukurikirana ivyerekeye umushahara w'abageze mu zabukuru biziganiriza bagikora we yahoze yigisha muri kaminuza y'uburundi imbere yo kwimukira mu bubirigi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano arafise icahanura afise amazu yakira ingenzi gukomeza umutekano w'abo bacumbikira bano bantu bategerezwa gufata ingingo zibereye zo gucungera umutekano muri ayo mazu yabo ayo matohoza murabona ko asa n'ayatevye aho yatebeye ni kubera kuko ata ngingo zibereye nk'irya hoteli bari barafashije gucungera umutekano iyaba bari barashizemo nka vya vyuma bifata amasanamu ayo matohoza ari kunyaruka kuko abo bose baza kwirazayo basubira vyari kuboneka mu masanamu mbere akenshi biranatuma n'ububisha budakorwa kandi bwari bushobora gukorwa aba bene aya mazu barabe neza abakozi bakoresha ni- n'utwo bigira muri aya mazu ku bantu batandatu bari bafashwe mu kwezi kwa mbere igipolisi cemeza ko casanze bane atacaha kibagira kigasaba ubutungane kugara dosiye zabo bukanabakura mu mvuto babiri muri bo utwara ihoteri n'umunyabigega wayo akaba ari abakongomani bari mu bagizwe abere bose bari bafungiwe mu ibohero rikuru rya bujumbura rizwi nka mpimba abandi babiri umukenyezi yari ajejwe kwakira abantu hamwe n'umunyezamu bagirizwa ko bakoranye n'abo bagabo batandatu bari mu ibohero nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano eroje buri kaneza ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inshuti banywanyi ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje muri repubulika ya demokarasi ya kongo depite ayo bangira safari arahamagarira abakoresha amagambo ashobora gushyamiranya abakongomani kuyareka yabwiye ijwi ry'amerika ko umutekano mu karere ka rucuru watangiye kugaruka nyuma y'imirwano yabaye hagati y'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo z'igihugu yavuganye na mugenzi wacu veniste nshimiyimana ubu mu karere ka rucuru na nyiragongo ibintu bimeje neza nta nta mirwano bimaze hafi icyumweru umutekano w'aho igoma mu by'ukuri nta mirwano irimo kubera hafi icyumweru none mwebwe nk'uhagarariye abaturage mu nteko nshingamategeko mutekereza iki ku magambo amaze iminsi avugwa avugwa na bamwe mu bategetsi amagambo asa n'akurura inzangano hagati y'abakongomani ayo magambo akunda kubaho ntabwo ari u- ubwa mbere kujya hariho nyine imirwano ara- ara- iyazaga nyine abantu benshi bakunda kuyakoresha cyane cyane abashaka kumenyekana no kumvikana ariko mu by'ukuri tuzi ko neza ko mu butegetsi abayobozi bakuru bo bazi ukuri kw'ibi- eh, kw'ibintu na nicyo kigo- cyizere ko ah, ibyo bintu bigomba kuzashira tu ariko se iyo murebye mu baturage aho ngaho za masisi za rucuru za bunagana na za guma aho ngaho mubona abaturage bafite umutima w'ubusabane bimye amatwi ayo magambo mabi abahamagarira kwigirira nabi bagenzi babo No, i- i Masisi n'uruturu nta kibazo bihari na nawe za nyiragongo zigoma ahubwo ayo magambo akunda kuvugwa n'abantu bari kure abari kure abari za kinshasa na hehe n'abari mu mahanga aba diaspora ariko mu by'ukuri abaturage bo bo muri kariya karere bo nta kibazo baf- bafitanye nkamwe muri aka kanya ni irihe jambo mwabwira ababumva hano ku ijwi ry'amerika abanyekongo bumva ikinyarwanda bumvise ayo magambo mabi ni iki mwababwira kugira ngo mubahumurize kandi mubashyire ku nzira itunganye icyo twababwira gusa ni ugukomeza gusa gufatanya n'inzego z'igihugu dufite ubuyobozi dufite ingabo turi abenegihugu nk'abandi bose donc eh, ayo magambo tuzi ko azashira azashira ntabwo ari ubwa mbere ntabwo ari n'ubwa nyuma ariko dukomeje dufatanyije n'ubu- n'ubutegetsi bubaye ibintu bizakomeza kugenda neza Depute safari ayo bangira ndabashimiye cyane ubwo aka kanya muhaye ijwi ry'amerika yego murakoze ndagushimiye nawe venuste nshimiyimana kuri iki kiganiro twibutsa abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundiro mu kinyarwanda ko mushobora gusanga ibi biganiro byacu kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mukadukurikira no ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa Yewe, shafe, eh, twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Rwanda.
ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje mu burundi abakozi bo mu nzu bari mu nzira yo kubona amategeko abarengera mugenzi wacu thomas kamirindi arabigarukaho yabiganiriyeho na manirambona richard ahagarariye mu mategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha kated bivuze collectif des associations des travailleurs domestiques et celle des employeurs du burundi manirambona aratangira asobanura umukozi wo mu nzu umukozi wo mu rugo eh, ni umuntu nk'abandi eh, yavutse nk'uko abandi bose bavutse hanyuma bafise imirimo itandukanye eh, abakozi bo mu rugo hari abakora ubuzi bwo guteka hari abakora ubuzi bwo kuraba abana hari abakora ubuzi bw'urupangu bw'isuku harimwo abanyezamu harimo ba bandi usanga bakora mu tubotike no mu buriro buto buto na bunini hariho abo usanga bakora mu bubare butandukanye batagira amakontra eh, hariho ba bandi usanga ari abungere na ba bandi bose usanga bakorera abandi udukorwa dutandukanye two mu ngo abo bose ni abakozi bo mu nzu Eh, rero muri rusange rero umukozi wo mu nzu eh, ni umuntu kirumara mu muryango afise akamaro gakomeye cyane kuko eh, ingo nyinshi zitarimo abakozi bo mu nzu ubuzi bwinshi ntibwogenda neza ubu se mu burundi muzi mugereranyije igitigiri cy'abakozi bo mu nzu baba bahari Eh, abakozi bo mu nzu mu gihugu cy'u Burundi ni abatari bake Eh, ariko mu gisagara ca bujumbura twari dufite ibiharuro by'imfatakibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda Eh, twari dufite ibi- i- ibiharuro by'imfatakibanza biri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri Eh, aho hari mu gisagara ca bujumbura gusa byumvikana rero yuko mu gihugu cyose eh, abakozi bo mu nzu ni benshi kandi twabasiguriye yuko bari mu bisata bitandukanye bigize eh, ubuzima butuma abantu bashobora kubaho yego igitigiri kingana gutyo rero kivuze yuko bafite n'uruhare runini mu bukungu mu bukungu bw'igihugu Eh, abakozi bo mu nzu bafise uruharantangere mu bukungu bw'igihugu Eh, kubera igituma bafise uruharantangere mu bukungu bw'igihugu novuga yuko nibwo rufatiro rw'ubuzi bwose buriho bukorwa mu gihugu Eh, kubera abakozi bo mu nzu mu gihe baba batariho eh, ubuzi bwose ntabwo bwashobora gushoboka kuko nta muntu yogenda muri delegisiyo gukora akazi kiwe nta mwarimu yogenda kwigisha nta muntu yogenda kugira ikindi kintu na kimwe ashobora gukora ngo kigende neza eh, umukozi wiwe wo mu rugo mu gihe yoba atariko ararangura imirimo rero abakozi bo mu rugo ni bamwe mu bantu bafite uruharantangere eh, mu buzima bw'igihugu canke mu butunzi bw'igihugu eh, kubera nta muntu yosiga umwana mu nzu w'uruyoya ngo agende ku kazi gutunganya akazi k'igihugu eh, canke akazi k'ishirahamwe runaka mu gihe ata mukozi wo mu nzu afise abakozi bo mu nzu rero ni bamwe mu bagize iterambere ry'igihugu kandi nimo mu batuma ubutunzi bw'igihugu bushobora kwiyongera kuko ata mukozi wo mu nzu ahari ubutunzi bw'igihugu ntibwoshoboka kubera baba babugwiza baba bikora ibyabo baba abakozi ba leta eh, nta n'umwe akazi ke gashobora kugenda neza mu gihe ataza gushika afungura mu gihe ataza gusanga umwana wiwe yafashwe neza muri rusange rero turi bamwe eh, mu bafite akamaro abakozi bo mu nzu namwe bafite akamaro ntangere mu buzima bw'igihugu kandi ni bamwe mu bafise uruharantangere mu bijanye n'iterambere ry'igihugu mu buryo butandukanye haba mu by'ubutunzi cyangwa mu by'imibano aho ngaho mu burundi itegeko rishyashya rigenga umurimo rigenga akazi rigenera uwuhe mwanya rigenera uruhe ruhare umukozi wo mu nzu Eh, itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi mu gihugu cy'u Burundi eh, nagomba kubabwira yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze imyaka myinshi eh, amaleta menshi yagiye akurakuranwa umukozi wo mu nzu akora akazi nk'umunyakiraka eh, atagira itegeko rimugenga hama rero ni ukuvuga yuko ibibazo by'abakozi bo mu nzu eh, byatanguye kwigwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na cumi na rimwe kubandanya eh, niho twavuga yuko leta y'u Burundi yatanguye kubifata mu ntoke hama rero eh, buka- bakaba dushima intambwe bigeze ko eh, kubera bigaragara neza yuko mu itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi leta y'u Burundi yagerageje kugira ishaka uko ishoboye kose iri kumwe n'abandi bagiye bafashanya tugenda dutanga ivyiyumviro Eh, ibyiyumviro rero twatanze dusaba yuko abakozi bo mu nzu boba bafite amategeko novuga yuko abakingira novuga yuko leta y'u Burundi yayifashe nka nkama kuko muri iri tegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi eh, iki gitabo caragiyemwo abakozi bo mu nzu Eh, murabona rero yuko hazoba harimo ibintu byinshi hazoba harimo ingene umukozi ashobora gukora atekaniwe aho akorera akingiwe afite amasezerano amuhuza hagati yiwe n'umukoresha wiwe ni ukuvuga kontra isinye Eh, hama rero kontra iyo imaze gusinya habamwo ibintu byinshi habamwo bimwe bikingira umukozi muga n'ibindi bikingira umukoresha ku mpande zose rero n'aho iyo kontra itaragaragara ingene zo bitunganijwe muga tumaze kumva ko hariho kontra y'akazi kontra ibivuga ku mpande zose ibikingira umukozi n'ibikingira umukoresha cyangwa ibihana uruhande rumwe mu gihe rwarengereye urundi ico ni ikintu cyiza dushimira leta y'uburundi nabo byafashanije kugira ngo ico kintu kije mu ngiro hanyuma ikindi naco ni ikintu kijanye no gutekanizwa kazoza mu gihe umukozi rero akingiye akafite amasezerano amugenga hagati yiwe n'umukoresha hama agateganyirizwa kazoza kugira ngo igihe azoba ageze mu zabukuru eh, bizoshobore gukunda ingene ubuzima bwiwe bushobora kubandanya ico ni ikintu ciza eh, hama rero ko noneho guhera mu nama shiranganji gushika ku nyine ncabana mukuru w'igihugu cy'u Burundi eh, bamaze gutera igikumu kuri ico gitabo gishasha kigenga abakozi n'akazi eh, turindiriye rero eh, rwa speciale eh, y'amategeko mperekeza azobasigura neza ingene ico gisata gishobora gukora n'ingene ayo masezerano azoba ameze twizere neza rero yuko bizogenda neza kandi bizogira akamaro hama twaba twizeye yuko igihe ayo mategeko mperekeza azoba amaze gutungana akazi ko mu nzu kazoba akazi keza cyane n'abagakora bakubahirizwa ibintu bikagenda neza muri rusange rero twavuga yuko uburundi buramaze gutera intambwe ikomeye cyane ku bijanye n'akazi ko mu nzu n'abasanzwe bagakora aribo bitwa abakozi bo mu nzu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda fideli batakanwa urahura akomeye yego tura- turakomeye turabumva neza cyane Eh, nka- nanjye aho mbaye isanzwe ndumukoresha ndafise uwunkorera akazi nkako nyine ko mu nzu ni ukuri sinababesha eh, nk'ibyo umutumirwa umutumire wacu yaje gushikiriza ntabyo narimwe namba yuko hoba hariho eh, amategeko nk'ayo agenga abasanzwe bakora akazi nkako ego ariko rero mba yuko nimba ikintu nk'icyo leta yacu yarashoboye kucyumvira ikagishyira no mu ngiro numva yuko ari ikintu cy'agateka ku bakozi nkabo kubera kenshi eh, nogera ko mvuga yuko burya nka twebwe ba seruga hanini nta kibazo dukunda guteza abakozi bacu bo mu- bo mu- bo mu nzu ahubwo hanini eh, abo twakwita ba mabuja ba- aba- abana rugo bacu nibo bakunda gusanga ba- bagira ingorane nyinshi n'aba- n'abakora akazi nk'ako ko mu nzu maze rero kumva yuko bafise amategeko kumva ashobora kuba yibagengera hacingira ikibazo cyo kwibaza ati mbega ko ayo mategeko ko ayo mategeko ah- ahari hoba harabaye eh, ihimirizwa cyangwa se kwigisha abakozi bo mu nzu bose yuko bafise amategeko abagenga bose barazi ko bafise amategeko abagenga nimba ico kintu kitakoze kugira ngo bose bamenye yuko bakingiwe hari hakwiye gu- eh, leta nk'uko yacyumviriye gushyiraho amahugurwa baki- bak- bakigisha cyangwa se sensibilisation bakabwira aba- abakora ubuzima ubwo bose yuko batokwama bakora amasezerano y'ibiganiro gusa atanditse kandi bakamenya yuko barenganijwe bafise amategeko abarengera Yewe.
ababuranira bakura mu radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare na eli ndayihimbaze nagomba inyunganizi y'uko bogira bafata igihe bakagira kampani yo kwigisha abo yerekeye abakore- abakozi bo mu nzu bakabaha amahugurwa kugira ngo bayamenye kandi ikindi ni uko bo barondera abashingwamanza mu gihe bazaba barenganijwe kuko umukoresha wawe arashobora ku- ku- kukurenganya hama aka- agakoresha igitugu cy'ubushobozi bw'uburyo aba afite ugatuma igatuma ari umuko- umukozi udashyika ku ntego yawe naho uburana ntushike nicyo gituma navuga yuko hoba mu buryo bw'amategeko abashingamanza bubaburanira n'ubwo runani bwo- bwo- bashinze bakabanza abashingamanza baburanira mani irambona aba bantu rero babiri wabumvise duhereye kuri uyu mutumire wa nyuma aravuze ku kintu kijyanye no guhohoterwa Eh, tugitangura kuvuga twababwiye yuko katede burundi ari urunani ruhuza amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'amashyirahamwe y'abakoresha Eh, nagomba kubanza kubabwira yuko eh, amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'amashyirahamwe y'abakoresha kugira ngo ajye hamwe yagiye hamwe kubera imvo zibiri zitandukanye abo bantu bari bafite murumva ko ari abantu babiri badasa Ah, amashyirahamwe y'abakozi n'ay'abakoresha yaciye abona ko yoja hamwe kugira ngo ashobore kwigisha batavuga ngo bamwe bahengamiye ku ruhande rumwe abakozi baticura ko abakoresha bahengamiye ku bakoresha n'abakoresha n'abakoresha baticura yuko abakozi bahengamiye ku bakozi bagenzi babo twaciye tujya hamwe rero dushiraho urunani ruhuza ayo mashyirahamwe y'abakozi n'ay'abakoresha Eh, ari nabwo rero duca dukorera ko mu kwigisha inyigisho twama twacishije rero ibiganiro bitandukanye ku maradiyo twama twabicishije ku mbonesha kure eh, kenshi na kenshi turatumira n'amanama tukabasigurira Eh, ariko murazi yuko igisagara ca bujumbura n'ibisagara bigize igihugu ni ibisagara bituyemo abatari bake nababwiye ko mu gisagara ca bujumbura honyene hari abakozi barenga ibihumbi ijana abakoresha nabo niko kuko Eh, rero ni ukuvuga yuko ibikorwa twebwe twaragitanguye kandi turiko turagikora inyigisho nabwiye ko turazishisha ku maradiyo turazishisha ku mbonesha kure turazishisha mu butumire butandukanye mu masengero turacishayo ubutumire eh, hama bakaza tukagira ibiganiro bihuza abakozi ibiganiro bihuza abakoresha eh, ahubwo gusa eh, mu burundi eh, abarundi bariko baridukira gusomana cyane cyane nayo ubundi ibiganiro byacu turabicisha ahatandukanye kugira ngo abantu bashobore kubitahura Eh, rero izo nyigisho barazironka Eh, mbere ntitubigisha ibyo gusa nk'abakozi turatubwira ko tutabigisha n'umwuga wabo kugira ngo uwo mwuga bawumenye hanyuma bareke baharanire uburenganzira bwabo muga nabo bariko bakora akazi kabo neza hama kwa kiriya kijanye n'amategeko igitabo mpanabyaha c'u burundi eh, ruhande y'iryo tegeko ryoba rizoza rigenga akazi ko mu nzu canke iruhande y'icyo gitabo kigenga abakozi n'akazi cashizemo umwuga w'abakozi bo mu nzu nagomba kubibutsa gato yuko uburundi busanzwe bufite igitabo mpanabyaha mu mategeko y'uburundi gisanzwe gihana uwo wese ahoteye uwundi arengeye uburenganzira bwiwe n'ubwo yoba ari umukoresha cyangwa akaba umukozi n'ubwo yoba ahambaye cyangwa akaba yoroshe abashingwamanza rero nagomba kubabwira yuko mu runani katete turabafise kandi iyo hagize umuntu ahohoterwa muri ubwo buryo bamuburanira ku buntu eh, ata kintu atanze
icyo rero cyari igice cy'ikiganiro muri isanga mugenzi wacu thomas kamirindi yagiranye na manirambona richard ahagarariye mu mategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'aya- n'ay'abakoresha ay- uzwi nka rizwi nka kated ni collectif des associations des travailleurs domestiques et celle des employeurs du burundi bavugaga rero ku bibazo by'abakozi bo mu nzu eh, n'amate- ko bagiye kubona amategeko abarengera inshuti mwari muduteze amatwi ndabona ha- hariho tugiye gusoreza ibiganiro byacu ariko tubanza kubibutsa ko intambara uburusiya bwagabye kuri ukraine yujuje iminsi ijana kuri uyu wa gatanu kandi ko perezida wa ukraine volodimir zelenski yatangaje ko igihugu cye kizayitsinda uko byagenda kose twanababwiye ko mu burundi polisi yataye muri yombi abantu batandatu bashinjwa kwica umurundikazi w'umubirigikazi ntakirutimana eugenie wa- wiciwe mu ihoteli mwakoze rero kuba mwaduteze amatwi U- ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri pije yari afatanije na diodone cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi turabararikira rero andi makuru yacu mu mwanya ni isaa moya n'igice muze gukurikira ibindi biganiro byacu mukomeze kugira ibihe byiza